Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. iyi ni radiyo ijwi ry'amerika isamiranyira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda nshuti mwese muduteze amatwi ndabaramukije aha muri studio ya gatanu muri kumwe na federic nkunikije nanjye ernest tugeziwe ndabaramukije kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu muri abo ba partenere exterieur hari ivyo bavuga tukaraba ivyo ari vyo tukera inventaire y'ivyo batubwira tukaraba ivyiza dusangamo tukabifata nkama tukabikoreraho uyu ni martin n'iby'abandi umushikiranganji w'uburundi ajejwe agateka kazina muntu muri kenya imvura n'ubushuhe ntibyaca inkokora abanyakenya basidukanye n'iyonka mu kuja gutora
naho mu gihugu cya nigeri umuryango mpuzamahanga wita ku bimukira utangaza ko wabashije kurokora abantu igihumbi bari mu rugendo runyura mu butayu bwa sahara berekeza ku mugabane w'uburayi
muri afurika y'epfo abashingamateka bari mu mpari zikomeye zihava zisozerwa n'itora ryo gukura canke kugumiza ku butegetsi perezida zuma
naho kompanyi ya google kabuhariwe mu ikoranabuhanga rya internet yirukanye umukozi wayo azira kuba yarasabye iyi kompanyi gufata abakozi bayo nk'abantu ku giti cyabo aho kubafata nk'abanyamigabane
idonizo y'amakuru abanyakenya bazindukanye n'iyo nka kuja gutora amatora y'umukuru w'igihugu arimwo impari nyinshi ibiro vyo gutoreramwo vyoguruwe mu gitondo ca kare uyu munsi kuwa kabiri mu gihugu ca kenya kirimwo abanyagihugu imiliyoni mirongo ibiri bakwije ibisabwa mu gutora abanyakenya bariko bahitamwo umukuru w'igihugu hagati ya kenyatta hamwe n'umunyapolitike bahiganiwe ubutegetsi kuva kera raila odinga ayo matora y'umukuru w'igihugu ni amatora ariko arakurikiranirwa hafi mu ntara yose ya afurika ibiharuro bitohozwa vyerekana ko abo bategetsi bashaka kunganya amajwi umurwi w'igihugu ca kenya ujejwe gutunganya amatora uri gukoresha amakarata akozwe mu buryo buhanitse bita biometrike inyuma yaho ubuhinga bwari bwakoreshejwe mu matora mu mwaka uheze bubereyemwo amahinyu abatari bake bariko barakurikiranira hafi umurwi ujejwe gutunganya amatora mu ntumbero yo kuraba ko ubwo buhinga bushasha bariko barakoresha buhava bukora neza perezida w'igihugu ca kenya uhuru kenyatta yateye akamo abanyagihugu kabasaba gutora mu mahoro no mu mutekano radiyo ijwi ry'amerika niyo mukomeje gukurikira umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye antonio guterres na musa faki mahama umuyobozi mukuru wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa afurika bashyizeho umuyobozi mushya w'umutwe w'ingabo za afurika ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro mu ntara ya darfur liyetona general Leo, leonard muriyuki ngondi w'imyaka mirongo itanu n'umunani y'amavuko ukomoka mu gihugu cya kenya niwe wagizwe niwe washyizwe kuri uyu mwanya asimbuye liyetona general frank mushyo kamanzi umunyarwanda wayoboraga izi ngabo general mushyo yashimiwe, yashimiwe byimazeyo ku muhate n'ubwitange yagaragaje mu mezi atatu yari amaze ayobora izi ngabo liyetona general uh, leonard muriyuki ngondi wayoboraga ishuri rikuru rya gisirikare muri kenya amaze imyaka igera kuri mirongo itatu n'icyenda ari umusirikari ngondi yagiye akora imirimo itandukanye mu gisirikare cya kenya harimo kuba umuyobozi mukuru w'ingabo za kenya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kuyobora ingabo z'umuryango w'abibumbye zari mu butumwa bw'amahoro mu gihugu cya liberia n'iyindi mirimo itandukanye murika murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika abashinga amateka mu gihugu cya afurika y'epfo bateranye amajambo igihe bari mu mpari zerekeye kazoza ka perezida jacob zuma imbere y'itora ritekanijwe kuba mu ibanga rigamije kumukura ku butegetsi cyangwa kumugumiza ko zuma yararusimbye akatari gake mu mpari nk'izo kuva agifata ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ibihumbi bibiri n'icenda naho kenshi yaguma aregwa ibyego bimwagiriza ruswa hamwe no kunanirwa kuzamura ubutunzi bw'igihugu yamara igishasha mu iki gihe n'uko iryo tora riza kuba mu ibanga mu gihe abashinga amateka botora kumukura ku butegetsi we hamwe na leta yiwe bojana kugira ngo iyo ngingo itorwe hakenewe amajwi amajana abiri na rimwe umugambwe ya ense ufise ibibanza amajana abiri na mirongo ine n'icenda vy'abashinga amateka ku bibanza amajana ane vy'inamashinga amateka ni ukuvuga ko abashinga amateka mirongo itanu umugambwe uri ku butegetsi ya ense ari bo bakenewe kwifatanya n'abashinga amateka ijana na mirongo itanu n'umwe bahurikiye mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo iyo ngingo yo gukura zuma ku butegetsi itorwe nk'uko rero byigeze gushika imbere yaho uyu munsi kwa kabiri umugambi uri ku butetsi wiyamirije integuro yo gukura perezida zuma ku butetsi agize iminsi yagirizwa ibirego bijanye na ruswa hamwe no gusesagura umutungo w'igihugu yamara no mu gihe zuma yokurwa ku butetsi azoguma ariwe mukuru w'umugambi yarenze gushika ave muri ayo mabanga nk'uko bitekanijwe mu kwezi kwa cumi na kabiri
radiyo ijwi ry'amerika niyo mukomeje gukurikira muri nigeri umuryango mpuzamahanga wita ku bimukira utangaza ko wabashije kurokora abantu igihumbi bari mu rugendo runyura mu butayu bwa sahara berekeza ku mugabane w'uburayi olivia hedon umuvugizi w'uyu muryango avuga ko bitoroshye kumenya umubare w'abagwa muri ubu butayu kuko ari bunini cyane gusa avuga ko babarurwa mu bihumbi Olivia akomeza avuga ko ikibazo cy'abimukira kigomba kwitabwaho cyane kuko abanyafurika bakora urugendo rurerure mu butayu kandi uh, rukagwamo benshi bimwe mu bibazo bahura nabyo ni ukubura amazi mu butayu ibyo kurya n'imyambaro idahagije umuyaga ndetse rimwe na rimwe banahura n'amabandi akabambura utwabo aba bose baba bava mu bihugu byabo bikennye bajya gushakira ubuzima ku mugabane w'uburayi kugeza ubu hari ikigo kimwe mu majyaruguru y'igihugu cya nigeri bakirirwamo bagahabwa ubufasha bw'ibanze ubundi bagakomeza urugendo rwabo iyi nkuru iriko iradushikira muri aka kanya tubona kuri CNN ivuga ko iryo torwa ryo muri Afurika y'Epfo ryari rifite umugambi wo gukura zuma ku butegetsi ryananiwe eka abashinga amateka ntibakwije cyane cyane abari mu mugambwe itavuga rumwe na leta ntibakwije amajwi kugira ngo bashobore kumukura uh, habonetse amajwi ijana na mirongo icyenda n'umunani ku majwi ijana na mirongo irindwi n'arindwi atamutoye iyi nkuru rero iri kwiravugwa n'inkuru yerekeye igihugu cya venezuela aho ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byitaho agateka kazira muntu byatangaje ko benshi mu bantu ijana na mirongo irindwi na batanu baguye imyiyerekano yo kwiyamiriza leta yo mu gihugu cya venezuela yamaze amezi ane bishwe n'abajejwe umutekano bakoresheje inguvu z'umurengera ivyo biharuro vyisunze raporo ya mbere y'ivyavuye mu matora vyashikirijwe uyu munsi ku wa kabiri iyo raporo ivuga ko abantu mirongo ine na batandatu bishwe n'abajejwe umutekano mu gihe imirwi yitwaje ibigwanisho ikorana na leta yishe abantu mirongo ibiri n'indwi itohozwa ryakozwe rivuga ko gushika ubu abishe abo bandi bantu bataramenyekana umukuru w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijeje kwitaho hagati y'akazina muntu zaid rad hussein yasohoye itangazo rivuga ko abantu barenga ibihumbi bitanu bapfunzwe mu gihugu cya venezuela ataco bagirizwa kuva uruhagarara rutanguye mu gihe abandi ijana batawe mu mvuto yavuze kandi ko bapfunzwe bafashwe bunyamaswa kandi bama bakubaguwe hakoreshejwe uburyo butandukanye burimwo gukubitwa guturirwa hakoreshejwe umuyagankuba kubuzwa impemu hakoreshejwe gaze kugabishwa ko bashobora kwicwa hamwe no kugabishwa ko bashobora gufatwa ku nguvu gakorerwa ibyamfura mbi ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho hagati y'akazina muntu byakuye byakuye ayo makuru mu biganiro abakozi baryo ijana na mirongo itatu na batanu bagiranye n'imiryango y'abo bantu abamenyeshamakuru hamwe n'abantu babyiboneye hagati yo mu kwezi kwa gatandatu no mu kwezi kw'indwi
radiyo ijwi ry'amerika tunyerekeye hano na hano muri leta zunze ubumwe za amerika kompanyi ya google kabuhariwe mu ikoranabuhanga rya interineti yirukanye umukozi wayo azira kuba yarasabye iyi kompanyi gufata abakozi bayo nk'abantu ku giti cyabo aho kubafata nk'abanyamigabane enjeniyeri james damore yirukanwe azira urwandiko rw'amapaji icumi yanditse agaragaza ivangura n'ubusumbane mu bakozi bakorera iyi kompanyi damore avuga ko uh, bamwe mu bagore bahabwa akazi kubi, uh, mu bijyanye n'ikoranabuhanga kuko baba bifuza gukora imirimo ibahu, uh, ibahuza n'abantu kandi ijyanye n'ubuhanzi mu gihe abagabo bo baba bihugikanywe mu bijyanye no gukora amaporogaramu ibi yabyise ivangura ruhu ivangura rishingiye ku miterere ya muntu cyangwa se biological cause iyi nyandiko ya damor yakwirakwijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga inateza umwuka mubi muri iyi kompanyi hibazwa niba koko hari ivanguraruhu n'ubusumbane deparitoma deparitoma y'amerika ishinzwe umurimo yahise ivuga ko yatangiye iperereza muri iyi kompanyi ya google muri rusange ndetse no mu ishami ry'iyi kompanyi rikora ibijyanye no gutwara abantu rizwi ku izina rya uber aha naho bivugwa ko hari ivangura rishingiye ku gitsina twibutse ko ukomeje gukurikira radiyo ijwi ry'amerika kuba ari eh, kigali mu rwanda mudukumvira kuri mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm cyangwa se ku ijana na kane n'ibice bitatu aho ni ku murongo wacu mu burundi mudukurikira kuri mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda ndetse na mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radiyo yacu aerobaze gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radiyo yacu no kuri site yacu ariyo www akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mushobora no kudushikira kuri twitter na radiyo yacu Bamwe mu banyapolitike abaserukira amadini n'amashyirahamwe abigenga mu Burundi basaba leta y'u Burundi kudafata minegwe ivyegeranyo bitangwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu ku bijanye n'agateka na muntu mu Burundi ivyo babivugiye mu ruganda rwatunganijwe uyu munsi ku wa kabiri n'ishyirahamwe Parsem rikangurira abarundi guhindura ingendo ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka ari i Bujumbura mu Burundi abitavye urwo ruganda rwatunganijwe n'ishirahamwe parseme basanga ivyegeranyo bitangwa n'amashirahamwe mvamakungu ku kuntu agateka kazina muntu kifashe mu burundi atari vyo guta mu mazi ive sayinguvu umunyepolitike yigenga yari muri urwo ruganda afise icahanura ku bijanye n'ivyo vyegeranyo bikunda gutera impari muri abo ba partenaire exterieur hari ivyo bavuga tukaraba ivyo ari vyo tukera inventaire ivyo batubwira tukaraba ibyiza dusangamo tukabifata nkama tukabikorerako ibyo tubona bidahuye n'imico yacu nk'akarorero mariage antrome etc ivyo ntibihuye n'imico yacu ico twubwira tuti ico ntikijanye n'imico yacu muga nk'ibindi tubona bimeze neza twobifatirako akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze umugambwe sende davidede wari waserukiwe muri urwo ruganda n'icegera c'umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe yashikirije ko atavyama vyerade ivyo guhungabanya agateka kazina muntu bitaba mu burundi gusa joseph sakarutimana asanga hose hariho abononyi abokora abo guhagurukira mu ngo zose hama hariho ntihashobora kubura abatuma nyine agateka muntu gahungabana ke kononekara hari aho usanga mu rugo mu gihugu hama hariyo abantu bari kwa gasore eh, mugabo ipromusizi yavuze ati hari ijambo yakoresheje rihambaye imihimbiri iyi mihimbiri na twebwe mu gihugu izokwamaho twama tuyirwanya muzoyisanga mu nzego zose nta rwego uzoburamwo haba mu bwonshikiranganji haba mu bunyabanga haba na mwebwe mu mashirahamwe yanyu muze mute sibiri imihimbiri ntibura haba mu bapolisi haba mu basirikare imihimbiri ntishobora kubura twebwe turongoye imigango na twebwe ntashobora kubamo umuhimbiri kuko umenga ni mu bagumyabanga mu bahoho oya utugugu twama hose umushikiranganji ajwi ivy'agateka kazina muntu mu burundi avuga ko leta itareze amaboko mu bijanye no gukingira agateka kazina muntu martin abandi asanga mu burundi co kimwe no mu bindi bihugu atari mw'ijuru hoho atavyaha bikorwayo Autant les États-Unis ont des défis, le monde aussi à la, je l'ai dit dans mon discours, le martin ivy'abandi ati co kimwe n'ibindi bihugu amerika irafise ingorane zayo nabivuze mu ijambo mu burundi si ijuru iyi si tubayeko dufise ibibazo ariko ntibizotorerwa umuti i buruseli canke i geneve muri leta turabona ko abarundi bahagurutse kugira batorere umuti ingorane zabo commence à s'approprier de ce débat sur les droits de l'homme.
gukorera hamwe kuberwa n'ivy'agateka kazina muntu hagasohoka icegeranyo kivuga uko agateka kazina muntu kifashe mu burundi ni kimwe mu vyafunditswe muri urwo ruganda vyofasha kugira ntihasubire kuba impari kuri mwe n'ivyo vyegeranyo ishirahamwe parseme rikangurira abarundi guhindura ingendo ryatunganije urwo ruganda inyuma y'aho leta y'u burundi ibicishije ku muvugizi wayo filipo nzobonariba idasiba kunegura ivyegeranyo vy'amashirahamwe mvamakungu hamwe n'ivy'ishirahamwe mpuzamakungu oni ku burundi ivuga ko biba birimwo ibinyoma evariste nzikubanyanka bujumbura ijwi rya amerika arakoze evariste niko banyanka aho ngaho i bujumbura mu burundi reka twerekeze no mu rwanda kuri uyu wa kabiri tariki ya munani z'uku kwezi nibwo impunzi z'abanyekongo ziri mu nkambi zo mu rwanda zibuka abatutsi b'abanyekongo biciwe ahantu hatandukanye mugenzi wacu munyamagana claude ari mu ntara y'uburengerazuba mu nkambi ya kiziba aho yagiye gukurikirana imihango yo, yo kwibuka munyamagana uratwumva
ndabumva neza Mm, eh, aho mu nkambi ya kiziba imihango yo kwibuka aba bantu imeze gute yariteguye gute ukurikije uko wabibonye
Ah, murakoze imihango yatangiye mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira wa kabiri aho bagize ijoro ryo kwibuka hatangirwa ubuhamya butandukanye ndetse hanavugirwa n'amagambo anyuranye y'abantu batandukanye harimo n'abayobozi abahagarariye leta muri minisiteri ishinzwe ibiza no gucyura impunzi hanyuma uyu munsi nyirizina kuri uyu wa kabiri byatangiye nyine mu masaha ya mu gitondo aho babanje bakora umutambagiro wo kwibuka bazenguruka inkambi hanyuma baza gutangira nyine n'imihango nyirizina ijyanye no gutanga ubutumwa bwagenwe kuri uwo munsi harimo imivugo itandukanye irimo ubutumwa ndetse n'indirimbo n'udukino hanyuma haza no kubaho gufata amagambo ku bantu batandukanye harimo abo mu nkambi ubuyobozi bw'inkambi abaturage bakeya batanze ubuhamya ndetse n'abari bahagarariye inzego bwite za leta n'imiryango nterankunga yari yitabiriye uwo muhango wo kwibuka abatutsi b'abanyekongo biciwe mu bice bitandukanye harimo muri congo mu rwanda ndetse no mu burundi
claude ukurikije iyo mihango yaberewe ndaho muri iyo nkambi ya kiziba ni umubare barangana gute abantu barimo kwibukwa muri iyo nkambi
ntabwo imibare izwi neza mu by'ukuri kuko ni abantu bagiye bicirwa mu bice bitandukanye kandi mu bihe bitandukanye ku buryo kugira ngo imibare yabo ya nyayo ishobora kuba itaramenyekana kuko ntayo batangaza gusa bagenda bavuga uduce tumwe na tumwe mu ho abantu babo bagiye bicirwa harimo nk'abiciwe kishasa bukavu ahitwa ingungu bigobogo mukoto byura rugumbashi kamina ndetse n'ahandi aho ni mu bice byo muri kongo gusa hanyuma bakanibuka n'impunzi ziciwe mu dende ni mu nkambi hano mu rwanda ndetse n'iziciwe nkamira icyo gihe nibwo bari bagihunga bakiva muri kongo bakigera mu rwanda batari bashyirwa mu zindi nkambi iyi nkambi ngira ngo ya kiziba niyo yabaye inkambi ya mbere ituzwemo izo mpunzi nyuma yo kurokoka ubwicanyi bwo muri mudende ndetse na amira claude ni frederic nkunikije hano murashaka kutubwira amajambo yashyikirijwe ikintu bashimikiye ko niki
mu magambo yatanzwe cyane cyane wenda nk'ubutumwa bw'ubuyobozi bw'inkambi umuyobozi w'inkambi ya kiziba we yavuze yuko mu butumwa mu byo bashyize imbere ari uguharanira ubutabera ku bantu babo bishwe ariko bavuga yuko bishobora gufata wenda n'igihe kirekire ariko ko byanga byakunda ubutabera bugomba kuboneka ku bantu babo bishwe kuko hari abakekwa ko bashobora kuba aribo babishe bakaba bashyikirizwa imiryango inkiko mpuzamahanga zikabakurikirana harimo n'ikindi cyo kuba bifuza gutaha ariko gutaha nabwo hakaba hari ikibazo n'ubundi cy'umutekano mukeya kiri mu gihugu ndetse n'imvururu zikiri gukomeza n'ubu ngubu kandi nabo amakuru barayakurikirana barabyumva ibindi bavuze ni ugufashwa kubungabunga amateka y'aho abatutsi b'abanyekongo bagiye bicirwa ndetse n'aho bajugunywe ahazwi bashobora no kugera hakaba hakubakwa inzibutso ni bwo butumwa nyamukuru batanze ku rwego rw'inkambi cyangwa se ku mpunzi ibyo zasabaga zinavuga yuko zifuza no kuba zashakirwa ikindi gihugu cya gatatu gishobora kuzakira mu gihe umutekano utaraboneka mu gihugu iwabo kugira ngo ubwo ni ubutumwa wenda ku ruhande rw'impunzi naho kuri hasiteri mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ryo ryavuze ko ryabasabye gukomeza kubahiriza amategeko y'igihugu cyabakiriye ndetse n'amabwiriza bahabwa na hasiteri ariko banabemerera yuko bagiye gukora ubuvugizi ku ibishoboka bakabibakorera haba kubafasha kubungabunga amateka y'ubwo bwicanyi bwabakorewe ndetse n'ibindi basaba nk'ibyo kuba bashakira ikindi gihugu ko byari bisanzwe biriho hari abajya gutuzwa muri amerika nubwo ngo byari bitakigenda nk'uko byagendaga byari bisa nk'aho bigenda gakeya ariko bavuga ko nyine aribyo bagomba gutegereza bakareba niba byakongera gukomeza muri rusange ubutumwa bwagiye butangwa n'abayobozi ni ukubakomeza no kubihanganisha ndetse no kubabwira yuko kugira ngo batahe ari bo ubwabo bagomba kuzaba imbarutso bakagaragaza ubushake ndetse bakanabiharanira kuko gutaha ni ibintu nk'uko amagambo yabo yagiye abigarukaho ari ibintu bagomba guharanira ntabwo ari ibintu bazahabwa nk'impano ipfuye kuza gutyo urakoze cyane claude
murakoze cyane namwe ndabashimiye Yeah, uwo ni uwo ni Claude Munyamagana akaba ari umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika uri mu nkambi ya Kiziba mu ntara y'Uburengerazuba aharimo kubera imihango yo kwibuka impunzi z'abanyekongo zaguye mu nkambi zigiye zitandukanye
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu tukiri mu rwanda kandi abanyakenya baba mu rwanda bazindukiye mu matora yo guhitamo perezida uzayobora igihugu cyabo kuva saa kumi n'imwe za mu gitondo aba mbere bari bageze ku cyicaro cya ambasade ya kenya kiri mu mujyi wa kigali abatoye bavuganye n'ijwi ry'amerika bemeza ko gutora bitabagoye keretse bamwe ngo batisanze ku rutonde asunta kaboyi ni umunyamakuru w'ijwi ry'amerika wadukurikiraniye uko byari bimeze ku cyicaro cy'ambasade ya kenya mu rwanda niho abanyakenya batuye mu rwanda batoreye abatoreye kuri ambasade ya kenya mu rwanda buri muntu yabanzaga kwireba kuri lisite y'itora yari imanitse mu muryango ukinjira mbere yo gukomeza mu byumba yakirirwagamo n'abashinzwe gutoresha benshi bagiye bibona ariko hari n'abandi bagiye basubirayo batibonye ku rutonde kuri ambasade ya kenya mu rwanda hari hateganijwe ibiro by'itora bibiri aho wasangaga umurongo utari munini cyane abazaga gutora nta minota makumyabiri bamaraga uyu wavuganye n'ijwi rya amerika amaze imyaka irenga itanu mu rwanda ku buryo yavuze no mu kinyarwanda amatora yameze neza cyane ariko turashimira imana baje gutora abantu baje ni amahoro ku kazi banze kuduha umwanya wo kujya gutora gutorera iwacu hano dufite amapoling station abiri so ugenda kureba hariya izina ryawe niba ngo rirapiyaringa hariya so ugomba wambuye ngo amazina yanjye yari muri polling station ya kabiri
ntabwo bitinda ntabwo umaze akanya kanini oya oya wifuza ko ari nde wabayobora mu kindi gihe kizaza nzewe kubera rero ari umuntu umuntu w'amahoro rero ni umuntu w'amahoro kuva kera rero ni umuntu bamufunze kubera abaturage be so twewe mu gihugu cyacu rayira turamurenganisha na kagame hano kubera kagame nawe ni umuntu w'abantu umuntu w'abaturage afite umutima mwiza kubera abaturage be so twebwe turavuga ngo rayira nawe afite umutima urasana umutima wa kagame abashinzwe gutoresha babwijwe rya amerika ko akazi kaboroheye ko badafite imirongo miremire
stream. Now, station. polling station. Now, I don't know about the other one. Maybe you find out. No hitches. We started on time. The streaming is okay. People are coming in. It's quite, it's quite good.
muri iki cyumba cy'itora abantu ijana mirongo itanu bamaze gutora ndumva ari ijana mirongo itanu n'umunani bamaze gutorera aha ntabwo nzi uko ahandi byagenze wabaza nta kibazo na kimwe twagize twatangiye ku gihe abantu baraza byose bigenda neza mu kindi cyumba cy'itora naho hari abantu bahatoreye bagera kuri magana atatu kuri ambasade ya kenya mu rwanda abantu bagera kuri magana cyenda nibo biteganijwe ko bahatorera biteganijwe ko amatora arangira isaa kumi ku isaha yo mu rwanda isaa kumi n'imwe ku isaha yo muri kenya gusa abashinzwe gutoresha bavuze ko saa kumi nigera hari abantu bakiri ku murongo babategereza bose bakabanza kurangiza amatora yabo abakandida umunani nibo bari guhatanira umwanya wo kuyobora kenya gusa harimo babiri bivugwa ko bafite amahirwe kurusha abandi batandatu barimo Raila Odinga uhagarariye abatavuga rumwe n'ubutegetsi na Uhuru Kenyatta usanzwe ari perezida wa Kenya ushaka kwiyamamariza manda ya kabiri muri ibi bihe by'amatora nta mvururu zikomeye zumvikanye muri kenya nk'izabonetse mu myaka icumi ishize ubwo amatora ya bibiri na karindwi habayemo ubwicanyi bushingiye ku moko bwahitanye abagera ku gihumbi bigatuma abagera ku bihumbi magana atandatu bahunga aba bakandida babiri basa nk'abari imbere kurusha abandi ubururu kenyatta na rayira odinga bari banahatanye mu matora y'ubushize kenyatta atsinda n'amajwi atageze kuri mirongo itanu na rimwe ku ijana odinga avuga ko yibwe amajwi ariko urukiko rw'ikirenga ruza gushimangira intsinzi ya uhuru kenyatta asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze yasoma itatu ikivuga kandi ku matora muri kenya abanyagihugu batari bake bajabutse umupaka baja kurindira muri tanzania kubera ayo matora eh, batinya ivyo biva muri ayo matora bavuga ko batinya ko hashobora kwaduka imvururu n'ubwicanyi maze bagahagararira bakaronkera ingorane mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yagiye ku mupaka wa Namanga kuraba ingene vyifashe reka tumutege amatwi
ku mupaka wa Namanga ugabura igihugu ca Kenya na Tanzania kuri uyu wa kabiri nta modokari nyinshi zibonekeje ab'amaguru nibo bari benshi hirya no hino abahakorera batubwiye ko bisa nuko atakazi kahari kuko ataruja n'uruza rwinshi rwariho ico bikoze amahoteli hamwe n'amazu y'uburaro mato mato aruzuye hafi y'umupaka ico bitumye n'amatora yo muri Kenya kuva ku nduheze hibonekeje abanyakenya baharugwa mu majana bajabuka umupaka baja muri tanzania bavuga ko babaye barikinga gato ku gutinya imvururu zohava zaduka inyuma y'amatora nk'uko vyabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi uwati nabona tuza turi benshi ariko sinamenye ikibazana aha muri tanzania ariko nka twese dutinya ko ibintu bishobora kuba nabi ati imodoka zava ngaha na manga zuzuye harimo abana hamwe n'abagore eka n'abagabo ati bamwe n'abakikuyu abahindi n'abandi usanga ari abatanzaniya bahora bibera muri kenya narumvise ko ibyo byabaye no ku yindi mipaka ayo matora ateye ubwoba abatari bake yabereye no mu gisagara ca arusha aho ababa muri tanzaniya batoreye umwe mu bakozi b'umuryango wa afurika y'ubuseruko yahatoreye yizeye ko atamvururu zizokwaduka inyuma y'amatora nk'uko byagenze mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi uyati jewe natoye ariko urabona ko ubu ngeze muri tanzaniya ati nifuza ko bene bacu botora neza mu mutekano ntangere kandi agateka kazina muntu kakubahirizwa ati ndahamagarira ugwaruka ko rutokwemera gukoreshwa n'uwari we wese ati murazi ko mu bisanzwe ugwaruka atakabi kabwo mu gihe rudakoreshejwe ati ni ukuri ntihagire abarukoresha mu bibi uyu mushoferi atwara imodoka ziva ku mupaka wa namanga zija yarusha avuga ko ku nduheze baronse amahera menshi kubera abakenya binjiye muri tanzaniya ati benshi cyane baraje batubwira ko batinya ko hashobora kwaduka imvururu cyangwa injyane za politike ku munsi twaratwara nk'abarenga ijana kuko imodoka ijamo nk'abantu mirongo itatu ntiwahagarika wava arusha ugashika ku mupaka hanyuma ugasubira inyuma wiruka nk'imodoka mirongo ine cyangwa mirongo itanu zaratwaye abantu ku munsi umwe atuca wumva ko twaharonkeye amahera natwe ati bamwe wasanga bafise imizigo abane nabo amasakoshi asanzwe bavanze n'abatanzaniya babayo ariko abenshi baba ari abakenya kuna maisha baada ya uchaguzi ningesema hiyo maana ati nyuma y'amatora ubuzima burabandanya ukuri kwamye ati uyu munsi turatoye ariko ejo tuzosubira mu kazi kacu ka minsi yose ati nsabye bene wacu abakenya ko botora mu mahoro kandi n'ibiva mu matora bakabyakira mu mahoro ati ndasaba n'umugwi uhagarariye amatora uhitondere mu matora n'inyuma yayo mu kuvuga ibyayavuyemwo ati utogwa nawe azoce yihutira kwitaho ineza y'abanyagihugu hamwe n'ibijyanye n'imigenderanire y'ibihugu by'akarere nawe biruko hari abataronse amahirwe yo gutora nk'uyu yasabwe kuja gutorera iyo yiyandikishije muri kenya kandi ari muri tanzania ivyo navyo bikaba bitamworoheye
siwezi na vile waliniambia Leo inasema asaba leta izotogwa gukemura bene ivyo bibazo kugira mu matora akurikira ntiyagire abazobura amahirwe yo kwitorera umukuru w'igihugu nk'uko vyamugendeye. Pierre Claver niyo nkuru inamanga ku mupaka wa Tanzania na Kenya ku bw'ijwi rya Amerika.
urakoze Claver imbere y'uko dusoza ibiganiro reka tubabwira amakuru yerekeye cyane cyane igihugu cya afurika y'epfo aho twabwiye ko abashinga amateka bariko bari mu mpari zo kuraba gutora ingingo yo gukura cyangwa gukura ku butegetsi cyangwa kugumiza ku butegetsi zuma iyo ngingo rero ntiyashoboye kurengana nk'uko byari byatangajwe abashinga amateka ijana na mirongo icyenda n'umunani batoye kugumiza ku butegetsi mu gihe abandi ijana na mirongo irindwi n'indwi aribo bashaka ko ava ku butegetsi iyo ni nkuru rero isohotse mu kanya twababwiye ko kandi umuyobozi w'umuryango w'abibumbye yamaze gushyiraho liyetona generali leonard muriyuki ngondi nk'umuyobozi w'ingabo ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro i darfur uyu nguyu rero akaba yasimbuye liyetona generali frank mushyo umunyarwanda wayoboraga izi ngabo mu mezi atatu ashize inshuti mwese turabashimiye kuba mwakurikiranye ibiganiro byacu mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese thank you